Toniin raadiyoonni sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonni sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaata galgala sa'aatii lama walakkaa haga sa'aatii sadeet meetira baandii kudhanii sagalee 22 fi 25 irratti Waashingtan diis irraa sanii dabarsuun kaardaa kun ammaantan jalqaban. Babalattoota galchuun illee ni sannagayaa jimaata onkololeessa kudhanii sadii bara kuma lamaaf kudhanii torba qophii VOA raadiyoonni sagalee Ameerikaa Waashingtan diis irraa darbaa jirtu caqasaa jirtan ansooraa lakeeti.
Senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi lama Itoophiyaa daawwataa jiran muummicha ministeeraas dubbisaniiru. Mataa oduu har'aati. Oduudhaaf ana jaalannee gammadaati. Attam jirtu.
Oromiyaatti hardhallee hiriir mormiitti jira. Gamkaaniin ammoo warra kalee godina Booranaa aanaa dirree magaal sooddaatti nam fedhe akka qabanii uummati gaafachaa jira jedhanii makiinaan wal harkitu saddeettan mi jalatti qawwee dhoksateetiin liyyuu poolisii geessaa jiraachuu isaatiin shakkanii qabanilleen uummatillee ba'uu dhowwee achi jira. Qarshiin Itoophiyaa yoo doolarii walitti qabani torban kana keessa guddoo gadi cabxee doolarii tokko qarshii Itoophiyaa 26 oliin jijjiiran. Tunini jireenyi namaa hagam qaalessiti. Jireenyi biyyattii hagam goote. Akkuma jaalanneen jette seneetarooti Ameerikaa lamaa imaltuu Itoophiyaa dhaqan fixatanii garana deebi'an. Waan har'isanii qabnu keessaa tokko oduu tasaana. Jaalanne.
Itoophiyaa keessatti daawwannaa guyyaa sadii kan gochaa turan senatoroonni yuunaayitid isteets Jeems Enoofi fi Maayikil Enzi muummicha ministeeraa Haayilamaariyaam waliin dubbataniiru. Mariin isaanis hariiroo biyyootii lameenii fi haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa ta'u embasiin Ameerikaa Finfinnee keessaa gabaase ibsee jira. Iskindir Fireewoot ergee sora.
Seneetorooti tun guyyaa lama Itoophiyaa bulan gaafasitti hariyyummaa Ameerikaatii fi Itoophiyaan waliin qabdu irratti waan gargaaraa dubbatan qooda Ameerikaan hariyyummaa Itoophiyaatii fi uummata isaa isii waliin qabdu irralleetti waan hedduu dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa waliin naga naannoo eeguu fi gama dinagdee illeen Itoophiyaa waliin hojjechuuf murteeffattee jedha embaasiin Ameerikaa kun ibsi kana baase. Tan maleellee akka embaasiin kun jedhutti seneetorooti tuniin waan biyyittii keessi jirtu irralleetti muummee ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny walilleeyyaa wal dubbatan muddamsuu jirtu furuuf ammoo fedhii guddoo qabnaa jedhanii jedha. Embaasiin kun seneetorooti tuniin imaltuu isaanii guyyaa lamaa fixatanii Ameerikaatti dachaan.
Keeniyaa gama dhiyaa keessatti namoota har'a hiriira mormii gaggeessaa turan keessaa yoo xiqqaate lama poolisoonni ajjeesaniiru. Kunis buufata poolisii meeshaa qonnaa qabatanii turaniin akkasumas dhagaadhaan ega caccabsanii booda ta'u poolisiin ibsee jira. Qondaalli poolisii Boondoo Pool Kayaarii akka jedhanitti hiriirtonni kabiroo sadii konyaa siyaa'aa keessatti kan rukutaman yoo ta'u garuu hin duune magaalaalee keeniyaa sadii keessatti mormiin gaggeeffamu hammaachuun filannoo irra deebi'anii gaggeeffamu karoorfamee jiru akkasumas hiriira ugguruuf tarkaanfii mootummaan fudhate mormuuf ba'an hiriirri mormii kun har'a naayiroobii mombaasaaf kisimuu keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u poolisoonni hiriirtoota facaasuuf magaalaa tokko keessatti gaaza mimmaansu gargaaramanii jiran kamisa kaleessaa ministiriin haajaa biyya keessaa kan keeniyaa ajaja kenneen magaalotii sadeen keessatti hiriira kan gaggeeffamne uggureera. Kunis nageenya biyyattii irratti sodaa akka uumu mallattoon agarsiisu jira jedhame. Magaalaaleen sadeen maadhee deggertoota kaadhimamaa mormitu kan Raa'ilaa Odingaa ta'uudhaan beekamu. Mooraa baqattoota Keeniyaa keessa kanneen jiran hanqina bishaanii, dahannaaf tajaajila eegumsa fayyaaf kanneen biroo isaan mudate baatee adoolessa darbee ega iyyatanii booda fooyya'insi guddaa argamuusaa soraa halakee gabaaseera raadiyoon sagalee ameerikaa haala baqattoota mooraa kolobeeyii sadii kan konyaa turkaanaa gama keeniyaa keessa mudate gabaase ture baqattoonni mooraa kana keessa jiran harka caalaan lammiiwwan itiyoophiyaati isaanis akka iyyatanitti tajaajilli jiru dadhabaa ta'uusaan alatti mooraan sun naannoo gabaa fi dhaabbata waa'ee baqattootaa UNHCR irraa tajaajila argachuuf fagoo ta'uusaa dubbatanii turan waajirri UNHCR naayiroobii jiru garuu himannaa kana haalee jira garuu baqattoota keessaa tokko akka ibsanitti mooraa kolobeeyii keessatti jijjiiramni kun baatii fulbaana darbee kaasee kan jalqabe yoo ta'u bakki dahannaa fooyya'ee kuufamni bishaanii sadii fi manneen barnootaa sadarkaa duraa lama ijaaramuusaa beeksaniiru. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa walga'ii enerjii sadarkaa addunyaa irratti mari'ate irratti utuu hin hirmaatiin ega hafanii booda biyyattiin garuu daldalaaf ammayyuu banaa ta'u mootummaan biyyattii torban darbe beeksisee jira. Walga'ii kanarratti biyyoonni gurguddoo zayita boba'aan alatti erguun beekaman hangi tokko kan hirmaachise yoo ta'u hayyoon akka jedhanitti sudaan kibbaa dhukkuta zayita barmeela biliyoona sadiif qabxii shan akkasumas gaazii uumamaa kiubik meetira biliyoona saddeettamii shan akka qabdu dubbataniiru gama kaaniin immoo sudaan kibbaa walitti bu'iinsa hamaan lubbuu namaa galaafatee fi kan waggaa afur guutuuf itti fufeen qabamtee jirti uummanni miliyoona afur manaaf qe'ee ofiirraa kan godaanan yoo ta'u kanneen miliyoona lama ta'an immoo gara biyyootii ollaatti dhiyeessanii jiran oomishi zayita boba'aa erga baatii muddee bara kuma lamaaf kudha sadii as sadii keessaa harka lamaan gad bu'uunsaa ibsameera. Bahiin filmaataa pireezidaantii Laayiberiyaa ka dursee lakkaa'ameen taphataa kubbaa miilaa beekamaan Joorji Wiyaa fi itti aanaa pireezidaantii Laayiberiyaa duraanii Joosef Bokaa'ii wal duraa duuba dursaa akka jiran ta'uun ibsameera. Garuu aangawoonni filmaataa akka jedhanitti sagalee kenname sadii keessaa harka tokko qofaatu haga kaleessaatti lakkaa'ame. Uummanni bahee sagalee kan kenne kibxata darbe yoo ta'u waggaa torbaatama caalu keessatti biyyattiin yeroo duraaf nama karaa deemokiraatawaan filameerraa aangoo fuute karaa nagaan dabarsu. dabarsuuf jirti. Paartii Liibartii jedhamu garuu deemsa sagalee kennuu keessatti hojiin seeraan alaa waan hojjetameef jecha sagalee uummataa lakkaa'uun hadhaabatuu jechuun dubbataa jira. Kan badhaasa Noobeel argatan pireezidaantiin Afrikaa irraa deebi'a. Kan badhaasa Noobeel argatanii fi pireezidaantii Afrikaa keessa hoogganu kaduraa ka ta'an Ellen Johnson Sirleaf nama bakka bu'uu uummati Laayiberiyaa filuuf sagalee kenneera. Iraan irratti tarkaanfii haaraa jabaa akka fudhatamuuf pireezidaantii Yuunaayitid Isteets waamicha dhiyeessanii jiru. Iraan waliigaltee nikuleeraa waggaa lama dura tolfameen bulaa jirti isa jedhu irratti garuu deebii hin mirkaneessine kennaniiru. Haasawaa jabaa kan imaammataa ilaalchisee jimaata har'aa Tiraamp dhageessisaniin waliigalteen sun haa haqamu jedhanii garuu hin dubbanne. Tiraamp haasawaa kana osoo hin dhageessisin dura. tooftaa ittiin ameerikaan deemtu tuuta oduutiif kan ibsan ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteets rex tillerson akka dubbatanitti tarkaanfiin tiraamp fudhachuuf jiran waliigaltee bara kuma lamaaf kudha shanii iraan biyyootii miseensota gola nageenya eegumsaaf katakkummaa mootummootaa gamtaa awurooppaa walii shanii waliin tolfatte kan tuquu miti yookaan kan danqu miti jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota caqasaa jirtan kun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee Oromiyaatti hardhallee fuula adda addaatti hiriira ba'an hiriiree kun nagumaan dhumate gama kaaniin ammoo warri kaleessa godina booranaa aanaa dirree magaala sooddaatti nama fixe akka qaban ummanni gaafachuu jira jedhanii makiinaan wal harkisu saddeettan miijalatti qawwee dhossaan faayiliyyuu poolisii geessaa jedhanilleen achuma ummati bahuu dhowwachuun jira jedhanii akkoorri roolan meetaa gara hiriiraatiin jalqabna tajiraataan magaal naqamtee tokko tujubeettimeen jalqabna.
Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiidhaan. Hiriirri managaan irra geggeeffamee dhamtootidha Oromoo warroota akka Baqqalaa Garbaa, Dooktar Mararaa Guddinaa hiikaman akka nuuf hiikaman Oromiyaan kaashiin akka obbo Shitu Oromiyaan Deebii Soomtii barataan Oromoo seeraan ala hidhaman qabeenyaan Oromoo saamu seeraan haa eegamu. Qabeenyaan Oromiyaa haa kabajamu. Bargii uummata Oromoo haa kabajamu. Jechuutiin dhaadannoo dhageessisaa oolan.
Har'a kun.
Ayyee. Galgala eegale. Ati kudha lama digdama duuba itti eegale. Ati sana isa eegaluufi hiriirri kun dhaadannoo dhageessisaa waa'ee hidhamtoota siyaasaa nuuf hiikamanii qabeenya Oromiyaa saamamu akka hin saamamne mootummaan uummata Oromoo dabarsanii mootummaa federaalaaf kennuuf mootummaan naannoo jiruuf mootummaa federaalaaf dabarsamanii akka hin kennamne Oromoon abbaa biyyaatii kan bulchu abbaa godha malee wayyaaneen abbaawwan abbaa biyyaatii jecha jedhu eegalanii har'as jecha sana itti fufuun Oromiyaan kan Oromooti poolisiin Oromiyaas kan keenya ilmaan abbaa tokkotti walitti hin buunu wayyaaneen yoomiyyuu nu hin bulchitu keenyan gatu qabeenyaa keenya sisiisaa jechuun dhaadannoo dhageessisaa oolan. Yeroo kanatti edas ammas dabaluu fedhe poolisiin godinaa ta'anii adda jedhanii boodaaf kanaan booda naamusa nutti agarsiistanii ittiin gaggeeffatan naamusa gaariidhaa yeroon galaa immoo waan barbaadan ibsachuu dandeessu jechuudhaan edda itti miidhagsiisee har'as isaan sana qabatanii jedhee edda jedhe booda har'agaa gizeema ba'anii uummati oromoo dhuma oromoon bula malee wayyaaneen hin bulu qabeenyaan isaan hin saamamu afaan shororkeessaa miti abbaa biyyaati dhaadannoo dhageessaa oolanii qaamni mootummaa ammoo waa tokkollee hin jedhee dubbateen jiru meeshaa isaa lafa kaa'e karaa nagaa duukaa hiriire waan galateeffamaniidha akka kanaan yoo waliin deemne oksijiin namni akka hin jiraanne isaan isaantummaa uummataa mul'isaa jiru.
Nagaadhaan geggeeffamee xumurame jechuudha.
Nagaadhaan geggeeffamee xumurame namichi bu'ame tokko hin jiru alaabaan bilisa alaabaan bilisummaa oromoo qabatamee killaadhaan gara killaatti karaa iriifmoo nagaatiin geggeeffamee xumuramee. Akka yeroo duraatiin balaan tokkollee wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru. Magaalaa Noolee Kaabbaarraa akkuma kana nagaadhaan geggeeffame. Laabaa Abubakar jedhamu Noolee Kaabbaa garasiisa akkuma kanaan geggeeffame. Nagaa maan geggeeffame?
Ani kana miidhadhu godina Wallagga Bahaati. Magaalaa Naqamtee. Naqamte keessatti har'aaf kaleessa akkuma beekamu uummanni mormii isaa dhageessifachaa ture. Mormii isaan dhageessifachaa turanii tokko uummanni daangaarra jiru. garmalee dararamaa jiru dararaan uummata irraa haa dhaabbatudha adannoon hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee nuuf agarsiifamanii uummanni keenya garmalee waraanamaa jiru du'aa jiru duuni nurraa haa dhaabbatu mootummaa federaalawaa hin barbaannu beekamni nuuf ibsisiisaa waan jiraniif ittiin amannuu kanaan booddee isaan jala hin bulluudha maaf akka hin jiru.
eessatti kan isin dhiyeeffattan gaaffii ana.
Gaaffii kana uummanni gubbaarraas gararraarraas naanna'anii marfata lammaffaaf tokkoffaa gidduutti dhageessifatanii daandii dhumarratti malee an gaafatee maaliif akkas gootan midhee qaama mootummaa biraas kan gaaffii dhiyeessee jiru uummannis fudhachi dhandhe.
Qaamni mootummaa yeroo namni hiriira ba'u kana maal jedha?
Bulchiinsi magaalaa fi qaamni nageenyaa poolisoota duwwaatu mul'ata. Qaamni nageenyaa maal maal warri makalaakaa saraawitii federaalaa maal maal keessa hin jiranii Oromiyaa poolisii duwwaa jira keessa Oromiyaa poolisii immoo hojjumaan hiriiree jira. Uummatuma wajjiniin jira hin tuqanii maal hin jedhanii nageenyuma uummataa duwwaa eegaa jiru.
Malee hiriirichi nagaadhaan geggeeffamaa jira.
Amma ammaatti kaleessa amma guyyaa sa'aatii shan irraa kaasee amma sa'aatii halkan sa'aatii lamaatti har'as kunoo sa'aatii ganama jalqabee hamma ammaatti ittuma jiru. Manni hiriiree hin barbaannu kanaan booddee mootummaan beekaa uummata keenya fixuu beekaa qe'ee isaarraa buqqisu nuun bushuu beekaa keenya kan hin nuun bushuu jedha uummanni. Uummanni dhagaan darbatu qaamni mootummaas qawwee irratti dhukaasu maal hin jedhu.
Hiriirawwan mormii uummataa kun magaalaalee Oromiyaa kanneen biroo keessattillee kan geggeessame innaa ta'u nagaadhaan xumuramuun beekamee jira. Gabaasaa keenya kaleessaa keessatti godina Booranaa aanaa dirree keessa humnoonni mootummaa uummatatti dhukaasuudhaan lubbuun namaa darbuu jiraattonni kan himatan aangawaan naannoollee mirkaneessuun ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo jaarsoliin naannoof aangawoonni mootummaa qaama olaanaa uummata waliin dhimma kanarratti mari'achaa jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Konkolaataan kaleessa gara naannoo Somaaleetti akka hin darbine uummanni dhorkuudhaan. dhukaasa loltoota federaalaan lubbuun namootaa darbuuf sababaa ta'e kun har'as bakkuma kaleessa itti dhaabsifame magaalaa soodda dhaabatee jiraachuunillee beekameera aangawoota naannoo kaleessa dubbifne dabalee kabiroollee dhaqqabuuf irra deebi'uun bilbillee argachuu hin dandeenye akkuma argannetti dhiyeessina.
waan hafee dabartaan maantaan caqasuu hojjetan tun raadiyoon voa sagantaa afaan oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Qarshiin Itoophiyaa guddoo laafaa deemuu jirti. Akka baankiin jiddu galeessaa torban kana keessa jettetti doolaariin Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa 26 fi beeksisa 91tiin jijjiiran. Qarshiin akkan gad bu'uun kun dinagdee biyya maaliin miidhuu danda'a? nama immoo jireenya namaa gamatti nama qaalessuu danda'a. Tan irratti namoon ogeessi dinagdee yuunivarsiitii Minisoota Damee Duluus Profeesar yuunivarsiitii Duluus jechuun Dooktar Badhaasaa Taaddesee dubbise garasiisan deebise.
Dooktar Badhaasaa baankii waaltaa kan Itoophiyaa horiin biyyattii maallaqni biyyattii jechuudha dhibbarraa harka kudha shaniin gatiinsaa gad bu'uu labsee jira. Kun immoo doolaaraan yeroo ilaalamu doolaarri tokko ka duraan bara 2010 jalqabee qarshii 23.40 ture. amma qarshii 26.91 ta'uu isaati kan agarsiisu kun Itoophiyaadhaaf maal jechuudha.
Kun maal jechuudha isa jedhu si ibsuu fi gatii qarshii biyyattii sanaatu gadi cabe hankana godhee gabaa otoo hin ta'iin mootummaadha Gatii qarshii biyyattii gadi cabsuun jireenya namoota biyyattiif maal fidaa isa jedhu yoo ta'e gaaffiin kee namni tokko waan duratti bituu danda'u har'a gatii baay'eetti baasa bitachuufi jechaadha. Jireenyi namatti ulfaataa jechaadha.
Jireenyi namatti ulfaata yeroo jennu wanni bitamu gatiinsaa ol ka'a jechuudha miti.
Ee gatiin qarshii doolaaratti madaalamee yennaa lalamu mootummaan ofiisaa gadi cabse jechuun afaan faranjitti devaluation jedhama. Gatiin meeshaa biyya alaatii bitamee biyya sanatti gurguramu hin dabala. Gatiin oomishni biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu gadi bu'a. Jireenyi namatti ulfaataa jechuudha.
Gama biraatiin yeroo laallu galiinoo maal ta'a? Gatiin waan hundumaa yeroo dabalu galiin hojjetootaa, galiin namoota miindaan jiraatanii, galiin namoota daldalanii jiraatanii kana waliin yeroo laalamu maal ta'a?
Waan biyya alaatti oomishamee biyya sana galu namni baay'ee kaffalee bita. Gatiin innaa dabalu namoonni bitachuu dhiisuu ni danda'u. Kanaafuu warra daldaltootaa fi galiin hin dabala jechaa miti. Maaliif yoo gatiin meeshaa tokko nutti mi'aaye baay'ee hin binnu meeshaa sana isa binnu gadi gadi cabsina kanaafuu warra daldaltoota biyya alaatii bitee biyya sanatti gurguruu fi galiin akka duratti oliin ka'uu jechaadha. Lammataa eenyuuf immoo galiin dabala yoo jettu ilaalte waan biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu amma gatiinsaa gatii rakasuu fi namoonni biyya alaa jiranii doolaaraan bitanii baay'ee bitatanii galii dabaluu jechaadha.
Amma mootummaan kan inni jedhu ibsa baase keessatti ittaana bulchaan baankii waaltaa fi ikoonomistiin yookaan immoo hayyuun dinagdee baankii sanaa Yohaannis Ayaalow ibsa kennaniin kan isaan jedhani kana gochuun kan barbaachisee fi gatiin meeshaalee ol ka'uu to'achuudhaaf akkasuma immoo meeshaalee alatti gurguramanirraa bu'aa argamu dabaluudhaaf kan isaan jedhan akka ogeessa dinagdeetti kan akkamitti ilaalta.
Gaaffii gaariidha kun duraan dursee mootummaan biyyattiiti gara caaluu gatii qarshii biyya sanaa han murteessu gabaa miti. Gabaa otoo ta'ee han murteessu firii maarkeetitu murteessa otoo ta'ee qarshiin biyyattii sanaa dur doolaara tokkoon dhibba tokko dhibbaaf shantamatti iyyuu gadi kufuu danda'a jechaadha. Gara caalu garuu mootummaatu murteessa. yennaa mootummaan gatii qarshii murteessu maal irratti hundaa'eeti han inni murteessu isa jedhu ilaaluu dandeenya ibsa isaan kennan irraa. Tokko mootummaan biyya sanaa liqii baay'ee fudhata biyya alaarraa. Liqiin kun immoo deebi'uu qaba. Yoo galiin biyya sanaa dabale malee liqiin deebi'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu baay'een waan biyya sanatti oomishamu galii an argatu tokko karaa kamii biyya alaatti gurguraniiti. biyya alaatti kan isaan gurgursiisuu danda'an immoo gatii meeshaa biyya sanaatti oomishamu gadi cabsaniiti. Kana gadi cabsuu waan danda'anii gatii qarshii biyyattii gadi cabsaniiti tokko kanaafi an isaan kana godhani. Lammataa liqii isaan irra jiru kana kaffaluu fi deebisanii baasuu fi galiin an dabalu meeshaa biyya alaa bitamee biyya sanatti galu gadi xiqqeessuutiinidha. Maaliifi waan biyya alaatti ekspoortii ta'uu hard karansii fiduu doolaara biyyattii fiduu jechuudha. gar tokkoonsaa meeshaa biyya alaatii bituu fi han isaan itti baasan yoo gatiin qarshii biyyattii gadi cabe biyya alaatii meeshaa bitanii biyya sanatti gurguruun baay'ee ulfaataa ta'a namatti gatiinsaa gatii dabaluuf kanaafuu impoortii isa godhan isa biyya alaatii gashanii gatiin gatii namatti mi'aawu fi amma akka durii baay'een hin bitamuu jechuudha yoo Ekspoortiin impoortii caalee qarshiin isaan irraa hafu ni jira. Sana fayyadamanii waan itti baasaniif isaanii oolaa jechaadha. Sadaffaa qarshii biyya tokkoo gatiisaa gadi cabsuun dinagdee guddisuuf jedhamee odeeffamuu ni danda'a. Garuu poolisiin akkasii dinagdee biyya tokkoo guddisuu ni danda'u akkaataa biyyattiin suni amma keessa deemaa jirtuun miti. Mootummaatu cabse malee gabaa cabse miti. An isaan cabsanii fi rakkina isaan qunnamee ka'uun gatii ta'ee fi dinagdee biyya sanaa ol guddisa jechuun baay'ee nama rakkisa. Dhumarratti waan inni ibsuu barbaadu waan isaan kana godhanii gatiin qarshii biyya sanaa gadi cabsuu jechaanii warri biyya sanaa amma yoona qabeenyi isaanii doolaaraan kaawwatanii jireenyi isaanii baay'eetti bareeda guddataa jechaadha. Garuu warra qabeenya isaanii qarshii biyyattiin kaawwatanii jiranii qabeenyi isaanii parsantii kudha shaniin gadi cabee jechaadha. achi immoo namoota mindaa qarshii biyya sanaatti kaffalamee fi hojjetu yoo laalle jireenyi isaanitti ulfaachaa deemaa jechaadha. Kanadha waan isaan amma hojjetan kun waan inni godhu.
Maaltu eegama kana booda fakkeenyaaf ammaa qabxii dhumtaati kaaste namoonni biyya sanaa miindaan hojjetan namoonni sababa gatiin qarshii biyyattii gad bu'ee fi jireenyi itti ulfaataa jettee jirta. Mootummaan miindaa hojjetootaa ni dabala jedhamee eegama sababaa kanaaf moo yoon eegamu ta'e jireenya attamtaa biyya sana keessatti.
Yennaa qarshiin biyyattii gatiinsaa gadi cabu mootummaan yennaa gadi cabsuu mindaa dabaluu jechaan ibiddatti gaazii naqu jechaadha. Infileeshinii ol guddisa. Gatii gabaatu ol guddachaa deema. Mootummaan yoo mindaa dabale. Kanaaf iyyuu mootummaan mindaa dabale jedhamee eegamuu hin danda'amu. Otoo waan biyya sanatti oomishamu baay'eensaa raw materiaalinsaa biyyuma sanaatii dhufa ta'e eeyyee gatiin qarshii biyyatti cabu exchange reetiin isaa innaa cabu baay'ee naman miidhu ta'a. Garuu akkuma ilaallutti waan biyya sanatti baay'eensaa gurguramu biyya alaatii dhufaa tokko lammataa waanumti achitti oomishamullee maateriyaaliinsaa biyya alaatii galaa gatiin qarshii biyyatti cabe jechaan gatiin maateriyaalii sanaa fi biyya biraatti hojjetame waan dhufu hundinuu gatiinsa hundinuu ol dabala.
Warri biyya sana keessatti oomishaman oo fakkeenyaaf namni guyyaa guyyaatti wanni barbaadu jira biyya sana keessatti kan oomishamu kan akka xaafii kan akka mimmixaa kan akka dheedhota warra ittoof ta'anii wanneen akkasii kun biyya sana keessatti kan oomishaman gatiin isaanii maal ta'uuf deema kanaan walqabatee immoo jireenyi maal ta'uuf deema.
Waan biyya sanatti oomishamu gatiin maal ta'a isa jedhu irratti otoo. Baay'een waan namni irratti jiraatu biyyuma sanatti oomishama ta'e gatiin midhaanii gatiin waan hunduma biyya sanatti oomishamu badaan geeddaramu. Garuu dhibba keessaa harki afurtamaa harki shantamaa waan namni itti fayyadamu biyya alaatii galuu ni danda'a. Yeroo kana gatiin gabaa ol dabala infileeshiniin ol dabala infileeshiniin ol dabale jechaani namoonni baay'een isa duratti bitan bituu hin danda'anii jechaadha. Fakkeenya yoo fudhatte wayyaa biyya chaayinaatii bitamee biyya sanatti gurguramu isa duratti birrii dhibbaan bitanii qarshiin biyyattii parsantii kudha shaniin kufe jechaani inni duratti dhibbaan bitanii booruu dhibbaaf kudha shan ta'aa jechaadha. Kuni wayyaa bitadhu moo mimmixaaf ashaboo bitadhu isa jedhu keessa gashaa jechaadha. Kanaafuu jireenyiin ulfaata ni jedhu kanarratti hundaa'etu waan biyyattii an isaan kana godhan maaliif isa jedhudha namni hundinuu ilaaluu waan danda'u jeequmsa biyya sanatti deemaa jiruun galiin isaanii gadi xiqqaatee jira gibira dabaluuf yaalanii ta'uufii didee kanaafiyyuu olterneetiivii isaan qabani amma karaa akka biraa akkamitti galii dabalanna baasii biyya biraatti baasnu akkamitti gadi qabna isa jedhan ilaalaniitin isaan kana godhan garuu waan isaanii dhiyeessanii waan baay'ee ta'uu danda'a.
Dooktar Badhaasa kanuma wajjin wal qabatee immoo gidduu kana pirezidaantiin Itoophiyaa Dooktar Mulaatuu Tashoomee gabaasa waggaa paarlaamaa biyyattii irratti dhiyeessan irratti dinagdeen Itoophiyaa dhibbarraa harka kudhaniif walakkaadhaan dabalee jira. Harka kudhaniif qabxii shaniin dabalee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Gama biraatiin Itoophiyaan biyyattii keessa rakkoo hammaataa jira jechuudhaan gargaarsa addunyaa gaafataa jirti. Kun amma immoo itti fufee gatiin. Maallaqa biyyattii gadi kufeera jedhamee labsamee jira. Kana wajjin yeroo laaltu kun ammam dhugummaa qaba. Yoo dhugaa miti ta'e maaliif akkas ta'uu danda'e? Maaliif labsame kun?
Waan yaadan sistimaa garuu isaan ture gaaffii kanan gaafatamuu qabu, an deebisuu qabu isaan ture. Dinagdeen yoo guddataa jiru, parsantii kudhaniin yoo guddatu, namni seera dinagdee beeku qarshii biyyattii gadi cabse divaaluweetii goonaa hin jedhu. Maaliif dinagdeen guddachaa jira jechaani? Namoonni biyya hambiraallee jiran biyyoonni alaallee meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadaa jiru jechaadha. Yennaa namoonni meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadanii gatii gadi hin cabsitu ati. Ee dinagdeen Itoophiyaa guddachuu ni danda'a. Maaliif yoo jennee waggoota darbe keessatti amma ta'eyyuu haa ta'u investimentiin deemaa jira namoonni chocho'aa jiru kuni nama dinqisiisuu hin qabu yeroo hundaa waan namatti himu kana. Biyyattiin qabeenya qabdii seeraan. poolisii gaariitiin fayyadamnaan hin guddata garuu guddinni kunii namoota hundumaa gahee namoonni jireenyi isaanitti geeddaramaa isa jedhu ilaaluu qabna yoo poolisiin sirrii ta'ee silaa kuniyyuu barbaachisu ture garuu liqii liqeeffatanii fi namoonni biyya alaa biyyattiif investii godhanii gatii isaanii intarastii dhabaa deemaa jiranii fi isaaniin ofitti qabuuf jedhaniiti inni isaan kana godhani liqii isaan irra jiru kaffaluuf jedhaniiti inni isaan kana hundumaa godhani namni kana beekuu qaba.
yuunivarsiitii minisootaa kan mooraa delusitti ayyuu dinagdeef piroofeesara sirna dinagdee dooktar badhaasaa taaddesee ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoom.
Qophii abbitaan amma caqasuu jirtan tan meetira baandii kudhanii sagalii digdamii lamaa fi digdamii shan irra caqasuu jirtanii tam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
yuunaayitid isteetsi aadaa ishee bara dheeraa kan baqattoota simachuuf kunuunsa gochuufii qabdu itti fufti bara 2018 keessa mootummaan ameerikaa baqattoota 45,000 afrikaarraa 19,000 eeshiyaa gama bahaa 5,000 awurooppaa eeshiyaa waaltaa 2,000 laatin ameerikaaf kaaribiyaan 1,500 biyya eeshiyaa gama dhiyaaf 17,500 eeshiyaa gama kibbaarraa simachuuf jirti. lakkoobsi baqattoota haaraa simatamanii 45,000 kan waggoota dhiyeenyaarra xiqqoodha kunis dhimmootii kan akka nageenya uummata ameerikaaf dandeettii ameerikaan baqattoota kan akka ulaagaa eegumsaa jirutti qorachuu danda'u kan yaada keessa galche innaa ta'u kunis kanneen dahata siyaasaa gaafatan galmee namoota kumaan lakkaa'amanii kan ministirii dhimma biyya keessaa bira jiru ofitti haammata. erga bara 1975 qabee yuunaayitid isteetsi baqattoota miliyoona sadii ol simatteetti lakkoobsa murteeffame irratti hundaa'uudhaan ameerikaan biyyoota kabiroo caalaa baqattoota hedduu biyya ishee keessa qubsiisaa jirti. kanneen sababaa sanyii gosaaf yaada isaanii siyaasaa eenyummaaf amantii yookaan miseensa hawaasa adda ta'uu isaaniitiin dararaan irra ga'uu ofitti qabullee itti fufti baqattoota qubsiisuuf yuunaayitid isteetsi rakkoo addunyaa keessaa kan namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif deebii isheen kennitu qaama gargaarsa isheen kennitu keessaa tokko ta'uun hubachuun barbaachisaadha addunyaa keessaa gargaarsa kennuun illee biyya dursitu waggaa darbe qofaa gargaarsa doolaara biliyoona torba gumaachitee jirti. bara 2017 keessa rakkoo siiriyaa keessaaf gargaarsa namumaa doolaara biliyoona tokkoof qabxee afur gumaachiteetti kan iraaq keessaaf miliyoona 500 miliyoona 81 yoo gumaachitu biyyoota beelaan dhahamaniif doolaara biliyoona 2 qabxii 5 kanneen qe'ee ofiirraa godaananiif immoo doolaara miliyoona 100 miliyoona 4 gumaachiteetti. yuunaayitid isteetsi tattaaffii gargaarsa namumaa gootuuf boonuun kan itti dhaga'amu yoo ta'u uummata hookkaraaf dararaa biyya ofii jalaa dheessaniif deggersa gootu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Hayyalam qophii ta'een fixachaa yaa'uu jirra yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. amma immoo gara sirbaa dabarra sirbi har'isaniif illee Britney Spears si Amy Amy argitanii jedhee gaafate sirbi kun Amy irree farmuun jirti ammoo gad baatee jetti Britney Spears si Amy.
Oh baby, baby, have you seen Amy tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh, oh baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy her? Do you know just what she likes? Oh, oh, oh, tell me, have you seen her? Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha ha he he ha.
Hayyalam sirba kan jedhuutti kun natti deebinaa gam kennaan qophiin boqonna dansaa keessinuu tura wixata walagarraa Amy Britney Spears sagantaa afaan amaaraatti of kanaan duubatti.
see. All of the boys and all of the girls are begging to see me. Amy told me that she's gonna meet me up. I don't know where or when, and now they're closing up the club. I've seen her once or twice before she knows my face, but it's hard to see with all the people standing.